Dr. Elizabeth has been advised to stay away from the palace for her own good. Now, welcome back again to my YouTube channel, my correct, correct people. How on a day? If you're hearing my voice for the first time, I thank you all for stopping by. You're welcome. And if you're a new subscriber, now you gon' gon' be the real MVP. How on a day, my correct, correct people. Hmm. Finally, Olori, uh, eh, Dr. Elizabeth has been advised to stay away from the palace for her own sanity. My correct, correct people. This now advice with doctor they give her so that she go fit keep herself and keep her baby wey dey for belle sane and healthy Now remember how she take land for hospital na say one of her maidens, one of the helpers for the palace, go her room to attend to things which she suppose do every morning. Yes, that morning she go still make she dey do the things but she looks say Dr. Elizabeth no be herself so she raise alarm when they take her with Dr. Elizabeth go hospital. Yes, the tori we hear dem say doctor say thank god say im come hospital now say if e say e late come um say wetin dem for dey talk no be wetin dem dey talk now yes o oh my correct correct pipo so di doctor say if dis um, state wey she dey so she no want make she go back to di worst one say she gatz comot for dat environment Where they make her sad or where they put her inside this depression where she did soon. And I remember said the back story, Dr. Elizabeth already get this feeling before she follow travel to North Carolina. Yes, she don't already say whether make she go stay for outside the palace, but you say no grief, say because of she get belly. and go want make in day around am to take care of her till reach when she go born the pikin. Now waiting they come from doctor, I believe say Kabi go accept that decision. Yes, because this is a medically adv- this is a medical advice for where Dr. Elizabeth Day concerning herself and her child. My correct correct people Now the matter oh yeah yes they advise Dr. Elizabeth say make she go where she go take get peace where she go take relax rest where where, so that her babies and and she they go dey in good condition. My correct correct people hmm. Kabiyesi hear the advice so oh, but he never really accept am because he still dey insist say Dr Elizabeth go dey fine for inside the palace by correct correct people. When Queen, when Queen Naomi hear dis matter so she also dey pray for Queen Elizabeth, Dr Elizabeth say nothing go happen to her or her baby yes Queen uh, Naomi don dey back her up with prayers say her baby will be fine and she sef go dey fine correct correct people. if na only dr elizabeth e don tey wey she for don comot for the palace <sniffs> because of the wahala wey all dis other olori dey give her e don dey too much especially queen naomi and eh, eh, ashley and Oluyironke. Yes, as the matter reaches from North Carolina say nothing wey Olori Ashley no tell dr elizabeth yes it caused am sotey It cause baby wey for her belly. even wish her bad luck my correct correct all this matter no matter way, come heavy for the heart of dr elizabeth come make her enter into the state We then see her come take rush her go hospital my correct correct people. if na make dr elizabeth go find where she will stay to protect herself from evil from even eh, for where they, where they, where they take the affect her for the palace i think it will be better for her yes i think say make kabiyesi give her the permission or arrange a place for her make she just go for staycation or make she just stay away from all these oloris dem wey dey cause problem for her or wey go dey always dey fight her i think that is what the doctor is saying make wait cohesive una the matter wey we hear allegedly o oh. now say make i carry am come give una make una sef follow me put mouth for the matter make we see as e dey go my correct people women This women wey kabiyesi carry put for house dem strong o oh. dem strong dem wan frustrate dr elizabeth yes So oh. dr elizabeth is i uh, have um, noticed say she dey always dey dey quiet she know dey always dey find trouble yes so because of she no gree join them for their clique to fight queen naomi That is why I see say dem dey do all these things. wey they dey do to her make we no forget to put um, dr elizabeth for our prayer say nothing go happen to her baby yes o so kabiyesi now gats to decide if na to go rent a house or the kitchen. wherever doctor says make she stay there take relax, say if possible make she even born the pikin for there. yes many people for social media even for comment section don even agree say that would be the best decision for dr elizabeth After all they dey born pikin for the palace of kabiyesi yes according to their tradition o say you go born the pikin for us, kabiyesi no go see the pikin yes kabisi no go see the um, pikin till dem barb the hair wey the pikin take carry come word before him go see the pikin that is the tradition i no know but i think kabiyesi should make that decision fast because of the life of then dr elizabeth and her unborn child patapata e go dey come visit kabiyesi or kabiyesi go come dey visit her forever he decide that she will stay my correct correct people na so trouble no good make if e dey face you make e dey face am no dr elizabeth gatz warn for herself and for her child if e come born the baby finish dem come say oya make we chook leg for trouser she sef go know how she wan take follow dem so that all this their plan and their cause wey dey dey cause dr elizabeth e no go come to pass yes i no know how person wey god take create take open mouth to tell person say the baby wey dey im belle go kpai e no go born am and all that my correct correct people this word, people wicked o oh, dem wicked more continue to put dr elizabeth for her prayers say she go find peace she go get good health say the plan of the uh, eh, desperado wives no go come to pass in her life make always correct people also come ham no no as i hear the matter now carry and say make always correct people in amos hear am yes i say if una no hear am who go year ram. as i dey give a this to we when i no forget to like oh yes na beg i the beg una make no forget to like share and also comment i go to wait for now for the comment section we go feel rub mind together and if you are new here subscribe now. nne na oya oh subscribe ngwanụ ọna bye